bandanya kumviriza ijwi ry'amerika amahoro nshuti bakunzi mwahisemo kumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiyo ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe nabategura nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara zimwe zimwe rero mu ngingo y'ibyo nabateguriye uno munsi ugasanga harimo nk'abantu baba bafite nk'abana bakarwara ugasanga kubavuza ni ikibazo ubuzima mbayemo hano birutwa yaho najya mu nkambi ugasanga nyine ni ibibazo biremereye no kurya ni danje n'akazi no kugira ngo kabone biba ari ikibazo mu mujyi wa kigali uyu ni umwe mu barundi bahungiye mu gisagara ca kigali bavuga ko ubuzima bwa kigali bwabananiye kubera ukuzimba abenshi muri bo bariko bimukira mu ikambi ya mahama iyo nkuru turayiguma turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'ayo makuru nciye ku masonga mudukundire tubanze gato tunyarukire muri zimbabwe mugenzi wacu ejoni mukankusi ndabona ashikiriye muri studio ejoni inkuru igezweho muri zimbabwe urakoze diane amakuru avugwa muri zimbabwe ni uko perezida robert mugabe na madamu we ubu bari mu maboko y'igisirikari cyafashe umurwa mukuru ishyaka riri ku butegetsi rero rikaba ryavuze ko ku mbuga nkoranyambaga perezida robert mugabe n'umuryango we bafashwe bafashwe ejo kuwa kabiri nijoro mu gisa no kwambura ubutegetsi nyine uwo perezida wari umaze igihe ubu rero ku rubuga rwa twitter mbere bari bavuze amagambo akoresha imvugo yumvikanisha ko ishyaka rya perezida mugabe ritari ryamenya neza cyangwa se ritari ryemera ibivugwa kuri ayo makuru y'uko perezida mugabe atakiri perezida ariko ubu ngubu basa nk'aho babyemeje bemeje y'uko nyine zimbabwe itakiri mu maboko ya perezida mugabe bikaba bivugwa rero ko perezida wa afurika y'epfo jacob zuma ubu mu bubasha bwe nyine nk'umuyobozi wa sadek umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya afurika arimo kohereza intumwa yihariye muri zimbabwe ndetse no muri angola bitewe n'uko nyine ibintu byifashe muri zimbabwe zuma rero akaba ngo yavuganye na perezida mugabe muri iki gitondo akumvikanisha ko yagiye kohereza intumwa ariko mugabe nyine yamubwiye ko nta kibazo afite ariko ko ngo afungiye ahantu iwe mu rugo akaba adashobora nyine gusohoka we n'umuryango we ubwo rero ndumva amakuru turakomeza tuyakurikirira hafi turaza kuyabagezaho urakoze cyane rwose ejo ni mukankusi kuri iyo nkuru uce ku masonga ndumva ari politike ari inkuru igezweho muri afurika mu byerekeye bya politike muze kuguma rero ku maradiyo yanyu turaza kubandanya tubabwira uko ibintu biza biregera imbere aho muri zimbabwe iyindi nkuru ivugwa muri make ishami mpuzamakungu onu ryaragabishije leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ko ikwiye kugaba ntihungabanye uburenganzira bwa muntu mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kuri uno bategekanya ejo ku munsi wa kabiri imyerekano byamiriza ikirangamisi c'amatora y'umukuru w'igihugu cemerera perezida joseph kabila kuguma ku butegetsi gushika mu kwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na cumi n'icenda mu itangazo ryashikirijwe kuri uno wa kabiri mama siduku arongoye monusco muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yavuze ko bafise ububasha bwo gukurikiranira hagufi iba kandi bagatanga raporo ku ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu abanyagihugu muri australia baremeje ko igihugu cabo gishiraho itegeko ryemerera abasangiye ibitsina ku bana ivyo vyavuye mu biharuro vyashizwe ahabona inyuma y'amatora yakozwe hakoreshejwe mu buryo bwa posita abanyagihugu bari bamaze rero amezi abiri bababazwa uko babazwa murantunga uko bavyumvira ibice mirongo itandatu na bibiri ku ijana vy'imiliyoni ibihumbi cumi na bibiri uh, bitavye iryo tora baravyemeye ivyo vyatangajwe n'ibiro vya australia bijeje gutororokanya ibiharuro radiyo ijwi amerika muratwumva kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho mukatwumvira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu nayo ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze mu burundi igipolisi kimaze iminsi gifata abana bo mu ibarabara kikabapfunga mu kiringo c'iminsi umunani hamaze gufatwa abana bagera kuri mirongo itandatu na bane amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu n'akabana aratera ivyatsi iyo ngendo hagasaba leta kwihutiranya buna kubaka ibigo bizobakira mu ntara zitandukanye nk'uko bavyemeranije umukuru n'amashingamateka nawe ahanura ko abafata abo bana bogenza buhoro bakabanza kwiga imvo zibatuma baja gusegereza mu mabarabara atandukanye umunyamakuru wacu ibujumbura eroje wirika neza turamubaza ino nkuru abo bana bafashwe bafite imyaka iri hagati y'itandatu na cumi n'indwi bose bafatiwe mu gisagara ca bujumbura bajanwa gufungirwa muri komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru bujumbura nyene mirongo itanu na bane bafashwe mu ndwi heze cumi nabo bahagaritswe kuri uyu wa kabiri mu kubafata igipolisi cishimikiza itegeko rishasha ryemejwe n'inama nshingamateka y'uburundi kuwa mirongo itatu ukwezi kw'icumi uyu mwaka umushikiranganji w'ubutungane mero hantine kanyana niwe yarisiguye hanyuma hariho n'ikindi caha kandi gishasha naco nyene cinjiyemwo kijanye n'ibi inya byo gusabiriza mu ibarabara murabona yuko byabaye byinshi mu migwa mikuru myinshi aho usanga abana abakuze bose biciye ku mabarabara bariko barasabiriza rero mu bisanzwe bajya abantu kijya n'icyaha ubu tugomba yuko gihanwa n'amategeko uwo muntu wese azogenda kwicara mu ibarabara bamwe bazana abana mu ibarabara abana baja mu ibarabara bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekanijwe ariko cyitwa icyaha kwitwa icyaha n'amashyirahamwe hanya hagati y'akabana arabizi gusa asanga hari agahaze jacques nshimirimana umukuru wa fenadeb nivyo hariho itegeko rishasha mpanavyaha riheruka gutorwa n'inama nshingamateka rihana ibijanye no gusegerereza kandi ivyo rimaze kuba itegeko riba ari itegeko uko abari habaserukira abarundi bafise ico gikorwa co gutora amategeko mugabo ikibabaje nuko abariko bafata aba bana uyu munsi bariko bisunga itegeko ritarategwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu inurwa kine pas encore promulgué ntiriba riraba itegeko ni ukuvuga ubu itegeko dutegerezwa kwisunga ni iryo mu bihumbi bibiri n'icenda muri iryo tegeko gusegereza ntikiraba icaha rero aho o bari banakwiye no gutenyenya kugira ngo iryo tegeko ribanze ritegeko igikumu n'umukuru w'igihugu kandi naho ryoba ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu iryo tegeko ntiriza rihana abana bari munsi y'imyaka itegekanijwe n'amategeko ni ukuvuga abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu abo o ntibarabwa n'icaha ico ari co cose ngaha mu gihugu c'uburundi nshimira imana asaba ko gufata abana abana basegerereza bibangirwa hagashirwa mu ngiro ivy'amashirahamwe ahanira hagati y'akabana yumvikanye na leta ico kirangamisi kivuga yuko imbere yuko hakugwa abana mu ibarabara abajejwe intwaro babanza gusigurirwa bose ibijanye n'uwo mugambi wa leta y'u Burundi wo gukura abana mu mabarabara ico gikorwa carabaye haheze ukwezi kumwe mu gihugu cose abajejwe intwaro ba buramatari ba musitanteri abajejwe amashirahamwe abajejwe amadini barasiguriwe ibijanye n'uwo mugambi igikorwa ca kabiri categerezwa kuba ico gutegura ibibanza vyo kwegeranirizamwo abo bana mu ntara zose ico gikorwa rero ntikiraba ivyo bigaca bituma abariko barabafata babura iyo babajana iyo babuze iyo babajana bakaca baja kubabika mu busho or umwana ntabikwa mu gasho kuko naho yoba ari umwana wo mw'ibarabara arafise uburenganzira ahabwa n'amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu kandi ubwo burenganzira bwiwe dutegerezwa kubwubahiriza ubwo burenganzira n'umukuru w'inama nshingamateka yifuza ko bushirwa imbere Pascal Nyabenda ni haba hariho abasegerereza hariho imvo hariho igituma ni kuki hari abasegerereza ni kuki baguma bongerekana igituma kiriho ubwo rero naho azoba ibyo bihano ubwo n'ubundi ababijejwe no kuraba ku ruhande rw'ituma abo bantu bongerekana ubwo rero mw'iri tegeko ni ukuraba kugira ngo ntikuzobe gusa kuyora abantu kujana gufunga mugabo bamenye n'imvo zimwe muri izo Ignace Ntawembarira umuyobozi ajejwe igisata c'abana n'imiryango mu shikiranganji bw'agati y'akazi na mu umuntu arazisigura hariho abana baja mu barabara kugira ngo baronke ibibabeshaho abo birirwa mu barabara mugabo ku mugoroba bagataha mu miryango aho usanga kenshi ari abavyeyi canke abantu bo mu muryango babatumye kuja kurondera ubundi mu kugira kabiri ni abana twita rue refuge ni abana usanga mu miryango bitameze neza ugasanga rero umwana ahisemwo kuja mu barabara kuko abona yuko mu muryango ahari atabayeho neza atumva ko amerewe neza hanyuma hariho umugwi wa gatatu twavuga ko ari uw'abana bakuze nako tubita abakuze bo mu barabara kenshi usanga ari abantu batagira n'iyo baje bava batazi iyo bamuka bakaba bangaho mu barabara akabona ko umenga ubuzima n'ubusanzwe ari mu barabara mu burundi abana bo mw'ibarabara bari mu ntara zose mugabo ku mugwa mukuru bujumbura hagati na hagati mu ntara ya gitega mu buraruko mu ntara ya ngozi no mu manuko bushira uburengero mu rumonge niho bagwiriye kurusha ahandi amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe bitaho yerekana ko ubu barenga ibihumbi bitandatu imiliyoni zirenga amajana atanu z'amafaranga y'amarundi nizo zikenewe kugira abana bo mw'ibarabara basubizwe mu miryango abatayifise nabo baronswe ibarera eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika akoze mugenzi, wa, mugenzi wacu eroje wirika neza bamwe mu banyagihugu bo muri komine musongati y'intara ya rutana baranegura inyigisho zijanye n'ibihe vyakahise baronswa muri kino gihe abanyagihugu bakavuga ko ziza zibibutsa amabi babonye bigatuma imitima isubira guhungabana kuruta uko vyahoze alain yivira nkunda akwejwe ry'amerika mu ntara ya rutana abo banyagihugu bo muri zone shanga baganiriye n'ijwi ry'amerika babazwa nuko akenshi mu kwigishwa n'abajejwe intwaro babwirwa amatariki yabayemwo ibihe vy'intambara kandi vyahitanye isinzi ry'abantu gutyo bigaca bibaja mu mutwe bakavuga ko binatuma baca bibuka ivyo babonye bihitiye bikavyura umutima mubi mediatrice ndayishimiye n'umwe muri bo tugira ubwoba nyine nako tuvuga ati rega basha kuti ko hageze nk'ubu uye nko muri icyo gihe bakigisha ibya kera natwe tukaba tutari dusanzwe tubizi none nk'ubu uye ko bigiye kudushyikira tuca tubigenza gutya urumva nyine ujya muri kabaza mw'icyo mw'ayo matariki ya kera atayuba wari usanzwe wari uzi urumva tugaca tuguma tufise ubwoba mu mubiri tuzinegura kubera byari biza abo ba kera nyine tuca tubyibaza nyine ati bizokwanduka bishika cyangwa ati byamaze gushika tuca tuguma nyine tubyibaza uko tuca tugira ihahamuka nyine ku bw'abo banyagihugu gihugu ivyo birashobora gutuma badasubira kwizerana hagati yabo ikindi abo banyagihugu bavuga ni uko izo nyigisho mu gutangwa zititondegwa ngo bamenye izo abantu bakeneye kumenya n'izo badakeneye didasi bucumi niko abibona ndi umwe mu barundi abavyeyi bacu bari barahunze irindwi na kabiri amatati y'intambara bifatiye ku nyigisho tutategerezwa kumenya neza icatumye duhunga kubera imvo nyinshi na cane cane mw'izo nyigisho ibibazo vy'amoko si vyo bibazo biriho umwe wese yakoze icaha kiba kiri kugatwe kiwe bisaba leta y'uburundi ibandanye n'amashirahamwe mpuzamakungu agafasha cane mu gutsimbataza ya mahoro nimba yari ifise inguvu nke zo gukora abajejwe intwaro muri komine musongati bisigura ko urukundo rw'igihugu ariko ruba rugamijwe mu gutegura inyigisho zigenewe abanyagihugu ku bafise amakenga kuziriko ziratangwa ubu nyandwi yohani umuhanuza musitanteri ajejwe imibano hamwe n'imico kama aravuga ikigiye kongegwako kugira ngo nabo bakure ari abarundi b'ukuri tugashimikira no ku bantu babaye intwari nka gasore nka merikiro ndadaye kugira ngo nabo bashobore kubona ubwo butwari bw'abo bantu bazovemo abantu bashobora kurongora igihugu kugira ngo gitere imbere gihagarikiwe na bene cyo amatariki yaranze igihugu yatumye mbere n'igihugu kiza kiraca mu ngorane turaheza tukabasigurira n'ingene izo ngorane igihugu cyagiye kirazivamo bamwe bakibaza ko ari kuzura kahise ivyo mubivuga ko ari benshi rero tuzobakoranya kuri zone kuri zone kugira ngo dushobore turaba baremesha dufise n'imigambi mbere inyigisho ziheze ko hazoba nk'ibintu vy'inkino intambo z'abigeme kugira ngo bumve ko bari kumwe ikigo senak kijejwe kubura no gukinga amatati mu gisata c'ubushakashatsi bavuga ko ukwigisha abantu ivyakahise bifise uko bigenda ku bwabo iyo umuntu avyifashemwo nabi asanga yasambuye imitima serge ntakarutimana aha aratanga impanuro ivyo o, hari hakwiye yuko abanyagihugu badushingira intahe zabo bakerekana ivyo baciyemo intambamye ni nyinshi abarundi burabona turakenye E, naho wowe wari ufise ivyiyumviro vyiza vyo gukora iciza naho waciye mu ngorane nyinshi nk'abo bantu rero umusanzu baba bashoboye kubera imboneza abandi bashitswe imbere bakamenyekana bagashimirwa bakabona igihugu kikababona abantu bakabamenya usanga ari akarorero keza kuri benshi mu gihe rero ivyo bintu nkumbure tuba tutarabishikako biratuma usanga hirya no hino hari abakiri mu mwiza batarabona yuko koko uko ziciza ugisanga imbere ugaheza ugafasha na benshi ku gatwi k'iwawe ariko ugaheza ugafasha n'aho ubaye eh, mu kibano iyo mwagira ijisho ku rindi muzohava ahubwo umusanga mwononye n'ivyo mwari gukiza tumenyeshe ko ikibazo c'inyigisho zo kwigisha urukundo rw'igihugu kiri mu migambi igiye gushirwa imbere mu ntara ya Rutana aha mbere abajejwe intwaro bakavuga ko bagiye kuzofashanya n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati cane cane mu kuzironsa abakiri bato kuko aribo ahanini batazi kahise mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'Uburundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nari nabicaye ku masonga nkitangura ubukene bwugarije abarundi bahungiye mu gisagara ca kigali mu rwanda buriko bubatuma bimukira mu ikambi ya mahama iri muri ico gihugu nyene abavuganye n'ijwi rya amerika bagize bati ubuzima bwa kigali buraturambiye ni mu nkuru ya mugenzi wacu desire hatungimana mu gihugu c'u rwanda kugwara bakabura ingene bivuza kubura amafaranga yo kuriha amazu niyo mvu nyamukuru iriko iratuma abarundi bamwe bamwe bahungiye mu gisagara ca kigali bafata umwanzuro wo kuja mu ikambi ya mahama yakiriye impunzi z'abarundi uno mugabo amenyesha ko yidaniriye ariko ko vyanse burundu kuntu yobandanya aba muri kigali hari igihe umuntu mu mujyi wa kigali usanga nta mikoro afite abayeho nabi ugasanga harimo nk'abantu baba bafite nk'abana bakagwara ugasanga kubavuza ni ikibazo kareba akavuga "Si ubuzima mbayemo hano birutwa yaho najya mu nkambi ugasanga nyine ni ibibazo biremereye no kurya idanje n'akazi no kugira ngo kabone biba ari ikibazo mu mujyi wa kigali biba bigoye none ko haheze imyaka ibiri yose irenga ni kuki ufashe uwo mwanzuro uno munsi umuntu agenda agwana n'ubuzima bikagera yaho avuga ati ndananiwe kabisa ndagiye aho abandi bari ndabasanze nanjye uko wabaye ariko nzabeho kuko biragera nk'igihe nawe bikagutera ipfunwe uri wenyine hari nk'igihe ugenda waba uri kuganira nk'umuntu akakubaza ati se uri umurundi ati ati nawe uri impunzi ugahita wiyumvira ukumva ni ikibazo nyine bikagutera n'ipfunwe ryo kubivuga ariko ukabivuga tumbi urizeye ko imahama bizokorohera uhasanze abantu bahamaze imyaka irenga ibiri nawe uri mushasha ndizera ko bizanyorohera kuko tuzajya tugenda tuganire n'abandi bagenzi banjye tumenyeranye kuko burya iyo uri kuganira n'umuntu mutamenyeranye nka hano i kigali uba usanga ari hatari kuko ntiyamenya ukuntu babaye ariko iyo ugiye nka hariya nyine muba muhujije ubuzima tu n'uno musore amenyesha ko hageze ko yegera abandi kuko kubaho mu gisagara yasanze bitagishoboka ni ubukene ikindi cya kabiri ni amazu tuba dupangishije amazu bara- baraduhenda cyane kuko usanga umuntu ariha ibihumbi nka makumyabiri na bitanu ubwo ngubwo ayo mafaranga rero utayarosenye n'inzu murabipfa cyane kandi hano kuri hcr nta na kimwe bashobora kugufasha utagiye imahama ubwo ngubwo nyine umuntu ahitamo nyine guhita agenda imahama rwose kugira ngo tubone uko umuntu ubuzima bwakomeza nyine buhoro buhoro tu kubura ingene yivuza kandi afise ingwara imubangamiye nivyo vyatumye uno musore yigira inama yo kuja imahama yizera ko iyo ngingo yafashe izomugirira akamaro na rya impunzi ziri mahama zivuzwa ku buntu nka jewe ku giti cyanjye ikibazo na- ngi- mfite maze ukwezi kose ndwaye nagerageje kwivuza ino muri kigali wapi banca amahera menshi bampa n'imiti ndayinywa ariko wapi ntacyo yamariye nsubiyeyo bansaba kuncisha mu cyuma kandi nta mafaranga nabuze ubushobozi amafaranga ni menshi kugira ngo wicishe mu cyuma rero nicyo cyatumye nza gusaba ubufasha hano ku biro bya haseri nabo ba- bambwiye yuko hano u- atabufasha batanga yuko ubufasha babutanga ari uko ugiye mu nkambi y'imahama nanjye rero nca mpitamo saba kujyanwayo kuko hoho ariho batuvurira ubuntu wera inkuru nziza arongoye impunzi ziba mu bisagara bitandukanye mu gihugu cy'u rwanda arashima icyo gikorwa cyo korohereza abatishoboye muri kigali kuronswa uburenganzira bwo kujya mu ikambi ya mahama impunzi idashoboye kuba mu gisagara kuko kuba mu gisagara bisobanurwa yuko uba wimenya mu kubaho yaba ari inzu cyangwa ari mu gufungura Eh, mbere ugaca usanga iby'amashuri eh, basaba kwifata kwifata mu minwe eh, no kwivuza ugasanga twese ntituburizwa cyo kimwe nicyo gituma rero usanga rimwe ubuzima bugoye umuntu agahitamo kujya kuba mu nkambi Eh, ni nk'uko mwabimenye nk'uno munsi eh, abajejwe impunzi yaba ari igisata cya ser cyangwa igisata cya midimare bagenda bayagana abo bantu bafite ibyo bibazo hama bumvise yuko bikwiye yuko umuntu akwiye kujya mu nkambi nawe abyifuza eh, barashyiraho uburyo bwo kubashikana muri amakambi eh, biboroheye kuko eh, murazi yuko eh, n'abo bantu bajya mu makambi usanga rimwe bata- ata buryo bafise kugira bwo kwiyunguruza icyo rero icyo gikorwa rero turagishima yuko eh, leta ibandanya ifasha abo bantu eh, gushika mu makambi aho bashoboye kuba uwarongoye impunzi ziba mu bisagara aranahimiriza uwo wese atagishoboye kuba mu bisagara bitandukanye kudata umwanya yihambirira ahantu harengeye ubushobozi bwiwe akabasaba kujya mu ikambi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika Desire Hatungimana urakenuye mu ikambi yo mu Rusenda naho muri Kongo inzoga zihingurwa n'ishirahamwe ryo mu Burundi Brarudi zisigaye ari umuzi wibuye imvunyamukuru nuko hari ikena ry'amafaranga y'agaciro ku barundi bakora ugo rudandazwa inkuru iramvuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Kongo izi nzoga za Musteri na Brarundi zimaze igihe cy'amezi agera kuri abiri ari mboneka rimwe muri iyi nkambi yo mu Rusenda bitewe nuko aho zari zisanzwe zirangurirwa mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Rumonge zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika zitakiyanyura byatumye igiciro cy'izi nzoga kirushaho guhenda mu nkambi yo mu Rusenda gituma inzoga ngaha ah, mu, mu, eh, mu, aha, mu rusenda tubaye inzoga zaraduze ni ukuvuga yuko eh, iyo rwahora tuzijyana tuzikuye mu burundi barazibiye kugira inzoga ntizinjire inzoga zose twahora tudanaza ngaha mu rusena rwazikura mu rumonge nicyo gituma rero ino zibonetse umengo ni frode inzoga zace ziduga twahora tugenda mu burundi kurangura inzoga tugaca mu mazi n'amaboti tugasikira mu rumongi tukarangura turanguye tukaza tukazana inzoga nyene zikwiye vrema ntitwakwidoga nk'inzoga nki- nki- nk'ikese nki- nk'igihumbi n'amajana abiri igihumbi twara tuzijana kuri uyu mwanya tugezeko nta nta nzoga zigica mu mazi ngo ziraze zivuye mu rumongi ubu inzoga ziko ziva niburiburi ibuvira twagenda ibuvira tukajana kubera mwaye ya deprasema y'imodoka umva tura- turigora tuka- tukajana nk'ikese nka nk'ijana amajana abiri hanyuma tugashika mu mu rusena nazo gituma inzoga zazimbye kubera tutaronka umwanya wisanzuye nkuko twahora tuzijana tumwe mu tubare two muri iyi nkambi yo mu rusenda radiyo ijwi ry'amerika yagendereye bamwe mu badukoramo batangaza yuko umubare w'abakiriya bagana utubare twabo wagabanutse kubera kuzamuka kw'ibiciro by'inzoga ziboneka ari mboneka rimwe kandi mu buryo bw'amagendu abakiriya barabuze baratinya kugura ikeri ibihumbi bibiri na magana abiri amuseri bibiri na magana atanu naho mu mafaranga aha mu nkambi ni amafaranga menshi rwose ku muntu ari mu nkambi kandi aricyo kinyobwa bakunda kiva i burundi ubu rero n'uwironka aba yirose ko umenga ni forodi ashayiduza ibeyi niyo mpamvu rero batazikinwa neza kandi ntiziboneka zironka bake bake kugira bazidandaze nko ku munsi ndanaje ikarato nkidandaje nk'ikarato zitanu ariko ubu ikarato imwe nashobora kuyidandariza nk'iminsi ibiri kubera ko batinya igiciro jewe hamwe ndaranguza ahandi nka detaya ndashobora nko kuyanga nk'ikarato cumi mu gihe zari ku mahera make ibihumbi n'atanu ariko ubu ndirirwa atanu umukiriya ndose kubera zaduze ibeyi bigirimana victori ni umukiriya w'inzoga twasanze muri kamwe mu tubare two mu nkambi yo mu rusenda ari kwica inyota asaba yuko abacuruzi bo muri iyi nkambi bajya barangura inzoga zikorerwa muri kongo nimba izi nzoga zikorerwa mu gihugu cy'u burundi zikomeje kubura ndetse no guhenda twebwe rero abantu tunywa inzoga vrema kugira uronke i- inyota kugira inyo- unywe- uronke inzoga zikumara inyota usohora amafaranga menshi M- mbere warashobora kunywa amacupa atanu ukareha ibihumbi bitanu by'amakongomani mwe buri saha unywe inzoga zitanu uriha ibihumbi icumi kumva ubunyi vrema abantu tunywa inzoga twica- tu- turahura n'ingwa- n'ingorane nyinshi bivanye n'uko turiko turakoresha amafaranga menshi kuvyo binyobwa mu bisanzwe ngaha mu muri kongo hari abadandazwa ba- vrema ba- badandaza ibinyobwa Du- dusabe ko bogira inguvu bakaturosa ibidanda- ibinyobwa byo ngaha muri kongo tukana n'iby'u burundi bitakiboneka mugabe izo ngazo zo ngaha muri kongo zikaboneka kugira ngo abyo twe tubikora impunzi zo mu rusenda zikora umurimo wo gucuruza inzoga zisaba abayobozi bo ku ruhande rw'uburundi n'urwa kongo ko babafasha kugira ngo inzoga zongere ziboneke ari nyinshi ikintu twege twagomba gusaba nkaba twege twe tumenyeye akazi ko kurangura gucuruza ibi binyobwa twagomba twa- twadusabye iki gihugu ca kongo n'igihugu c'uburundi yuko abakuru o- bogira ico batu- batubwiye bagahura hanyuma bakaganira bakaturekurira kuko ubuzima turabona yuko kweri bugiye gusubira inyuma gose umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurukiye mu kiganiro yagiranye n'umwe mu banyamakuru bakorera ijwi rya Amerika i Bujumbura yagarutse ku mpamvu y'ingingo bafashe yo guhagarika kwinjiza inzoga mu gihugu cya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi bariya babirangura baraza bakabirangura ngaha mu bunywero bwo mu burundi bakariha amafaranga y'amarundi bagashaka bisohokana hanze mu gihe ibidadazwa bikorewe mu burundi bigiye hanze byategerezwa kugurwa amafaranga y'aga- ya- y'agaciro amwe bita dovize gutyo rero eh, urwo rudandazwa uko kuntu babikora bikaba bitabisu- bitisunze amategeko iryo shirahamwe risanzwe rikoresha mu kudandaza ibinyobwa byaryo nico gituma igipolisi gica kigerageza kuzi- kuzifata izo mvuga saho gusa ibija muri kongo gusa no muri tanzania ejo bundi mwarumvise ko ku bibi hari ivyahafatiwe vyagira bijabuke tubamenyeshe yuko muri nkambi yo mu rusenda abadafite ubushobozi bwo kugura izi nzoga zikorerwa mu gihugu cy'u Burundi zimaze iminsi zihenze bahitamo kwinywera akanyanga n'umutinanyi nk'uko babitangarije ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu rusenda
Vedaste Ngabo urakenuye no musi rero nta kiganiro c'amagara y'abantu mushobora kuza gukurikirana tukabisabira imbabazi ariko ku munsi wa gatatu tuzokibategurira hama tukibashikirize mugabo mugenzi wacu ejo ni Mukankusi aragarutse ngaha muri studio kugira ngo atubwire aho ivya politiki ya Zimbabwe bigeze muri kano kanya ejo ni Diana amakuru arakomeza gukurikiranwa nyine kuyakurikirira hafi kuko ibintu biragenda bihindagurika ariko icyo nakubwira ni uko nyine ishyaka riri ku butegetsi muri Zimbabwe ryemeje ko Robert Mugabe atakiri perezida wa Zimbabwe ku mbuga nkoranyambaga rero ah, iryo shyaka ZANU PF rikaba ryaravuze ko ejo kuwa kabiri nijoro perezida Robert Mugabe n'umuryango we bafungiye iwabo mu rugo ah, mu gisa nko kugerageza guhi- gukura ku butegetsi umuyobozi wari umaze igihe kirekire Uh, umukuru w'igisirikare rero akaba yatangarije kuri televiziyo ya leta ko igihugu gitangiye ibihe bishya kugira ngo kirusheho kwerekeza zimbabwe ahantu heza Uh, akaba yavuze ko mugabe n'umuryango we bari amahoro ntabwo Mhm.
ari iki ntabwo yavuze ko ari kudeta yavuze ko bafashe ubutegetsi kugira ngo barebe ukuntu bakwerekeza zimbabwe ahantu heza Uh, mugabe rero nawe akaba yemereye perezida wa afurika y'epfo ko nta kibazo afite ko ari muzima kandi ngo akaba ari he muri ano masaga ijana akaba ari iwe mu rugo n'umurya- we n'umuryango we ubwo rero jacob zuma mu bubasha bwe nk'umuyobozi wa sadeke w'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu by'amajyepfo ya afurika ah, yavuze ko arimo kohereza intumwa yihariye muri zimbabwe ndetse no muri angola ibihugu bituranye bitewe n'uko ibintu byifashe aho ngaho muri repubulika ya zimbabwe zuma rero akaba yavuganye nyine nk'uko nari mbivuze na perezida mugabe ah, Kuri muri telefone.
iki- muri iki gitondo amwumvisha ko ari mu rugo iwe ko ari- ariho yahejejwe ariko ko nta kibazo afite Uh, noneho perezida wa afurika y'epfo rero akaba uh, ngo arimo no kuvugana yavuze ko arimo kuvugana na minisitiri w'ingabo wa zimbabwe kugira ngo barebe uko bagerageza gukemura iki kibazo ariko ha- biravugwa ko barimo kugerageza no kumushakira uburyo yasohoka mu gihugu akava mu gihugu akava mu gihugu amahoro Mhm.
Mm.
E- ejo ejo ni umenga ugwaruka rwo muri zimbabwe rwari rwagize n'ico n'ico ruvuga kuri ico cuka kitari bwase nk'igitomoka cane muri zimbabwe Mm, i- i- urwaruka rwo urumva nyine ni urwaruka ruhengamiye cyangwa se rubu- ru- ru- ru- rubogamiye ku ku butegetsi Mhm.
bwa- ku ishyaka za no pf Mhm.
ubwo rero bo bavugaga bati ni nko gukora mu jisho ingwe ikazumugara ati nta kuntu wagerageza kuvuga ko ugiye gukuraho umuyobozi Mhm.
ngo ibintu bi- bi- bihagararire aho ngaho Mhm.
ariko ibintu ni amahoro nta nta kudeta nta maraso yamenetse Mhm.
ibintu byose biracyari mu- biri mu mutuzo mbese Mhm. reka turindire hama turabe aho bihava bi- bibandanya bija amakuru yaranuganuzwe atari make avuga yuko na madamu wa zimbabwe yoba yarashaka guhava asubirira umushinga ntahe wiwe abatari bake bakavuga ko ari naco gituma Mhm.
abasirikare boba bace baf bafata iyo ngingo yo gufata ibintu mu minwe nibyo rwose icyo ni kimwe mu bintu byarakaje igisirikare nyine ku buryo bavuga bati ntabwo eh, um- umuryango umwe nyine se wo wakomeza kuyobora bagaku- kuko perezida yari amaze no kwirukana abantu ba- ba- ba- ba- bari bakomeye cyangwa se abantu bafashije igihugu kugera ku ku bintu bitandukanye barimo abantu babaye abasirikari noneho bakabona ko pre- um- umudamu wa perezida ari we uvuga ko ashaka ku ashaka ko bava muri uwo mwanya kugira ngo bamuhigamire mbese azabashe gutegeka asimbura umugabo we Mhm. reka turabe iyo ibintu bihava bija muri zimbabwe ni igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo ibiri n'icyenda kumbure ku masaha ari imbere turaza kugaruka tubabwira aho bizoba bigeze mwakoze inshuti bakunze mwariko mumviriza ijwi rya amerika ikiganiro iwanyu mu ntara arakoze mugenzi wacu hejuru ni mukankusi abandanya akurikiranira hagufi iby'iyo nkuru ya zimbabwe reka yakoze na innocent kimenyi yari muhinga bw'ibyuma uko turi batatu twese tukayifuriza kuranirwa mu banki no mu byanyu muze kuguma hagufi y'uturadiyo twanyu mwongere muze murakubitiza amaso kuri facebook yacu kugira ngo muze kuraba ibya zimbabwe aho bitera bija